Radio Izvidja Amerika. Radio Izwi rya Amerika ibandanya kuvugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda shuti mwese muduteze amatwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Fidel niyo ngabo ndabahaye ikaze mu biganiro vyacu tubafitiye kuri iyi saha
inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihunyabwoko iremeza kandi ko igihugu c'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bw'irayi ikaba isavye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura Uburundi
ni Jean de Dieu Mutabazi ayoboye inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi yiyamiriza ivyegeranyo ku Burundi biherutse gushikirizwa mu nama nkuru ya ONU ijejwe amahoro n'umutekano ku isi iyi nkuru n'ayandi makuru tubateguriye turayigarukako mu kanya gatoyi cyane amakuru rero tubafitiye kuri iyi saha inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu burundi iriyamiriza ivyegeranyo ku burundi biherutse gushikirizwa mu nama nkuru ya onu ijejwe umutekano mu itangazo iyo nama yashize ahabona kuri uno wa gatatu jean dodiyo mutabazi ayiyoboye asanga abashikije ivyo vyegeranyo bararengeje urugero ibindi kuri ino nkuru turabishikirizwa n'umumenyesha amakuru y'ijuru rya amerika i bujumbura mu burundi evariste nzikobanyanga ariko asoma iryo tangazo y'iyo nama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko amabi yo mu ntambara n'ibindi vyaha bikorerwa kiremwa muntu jean dodier mutabazi arongoye iyo nama yashikirije ko yakurikiraniye hafi ivyegeranyo vyatanzwe mu nama nkuru ya onu yaba ijejwe agateka kazina muntu yaba niyijejwe umutekano kizigenza w'uwo murwi asanga abo bagabo zedrad al hussein na michel kafando bararengeje urugero afise ico asaba umunyamabanga mukuru wa onu inama nkuru ijejwe gukinga no kurandukana n'imizi ihunyabwoko ivyaha biturutse ku ntambara n'ibindi vyaha vy'agahomerabunwa bisinzikaza agateka kazina muntu yagira yemeza icese ko agateka kazina muntu kubahirijwe kiretse amabi n'ubwicanyi amwe amwe yibonekeza hirya no hino ku mvo zitandukanye inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihunyabwoko iremeza kandi ko igihugu c'u Burundi atari na gato amacuniro aho ubwicanyi bw'iraye ikaba isavye inama mpuzamakungu ONU ko yorenganura Uburundi igategeka umukomiseri mukuru Zedrad Al Hussein gusokora ayo majambo yavuze akongera agakura mu kanwa igihugu c'uburundi inama nkuru y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu Burundi isanga ivyo vyegeranyo bifise intumbero niyo guhungabanya amahoro n'umutekano mu Burundi kuko bishikirizwa na mutabazi naho nyene afise ico asaba abahabwa ivyo vyegeranyo inama nkuru ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko yagira imenyeshe inama mpuzamakungu ONU yuko ijejwe kwitwararika kw'agatera kazina muntu ko kwama kifashe neza mu Burundi hamwe hoboneka ibimenyetso ko agateka kazina muntu kagira gahungabane inama nkuru y'igihugu ijejwe kurandurana n'imizi ihonyabwoko izoca ibimenyesha inama nkuru ijejwe gukinga ihonyabwoko iboneyeho akanya ko kugira isabe amashirahamwe mpuzamakungu y'ibiyaga bigari CIRGL aka karere EAC ibihugu vya Afrika Union Africaine ibihugu vy'iburaya Union Européenne n'inama mpuzamakungu ONU ko vyorungika abarorerezi kuraba ingene amatora y'ibwirizwa shingiro rihinyanyuye azoba ariko aragenda n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu buza bwiyamirije ivyo vyegeranyo buvuga ko bwuzuyemwo ibinyoma Terensiyo Ntahiraja avugira ubwo bushikiranganji anegura uwujejwe ivy'agateka ka zina muntu yashikirije kuri uyu wa mbere Geneve mu Buswise ko Burundi abugereranya n'amacuniro akamusaba nyabuna gusaba ikigongo abarundi kugeranya uburundi n'amacuniro amacuniro niho babagira inka ibikoko n'ibindi agacageranya uburundi na siriya ahagara ibindi bihugu vyigwa birapfa abantu n'akamaramaza yarakwiye gusaba ikigongo abarundi kuri ayo majambo yavuze kuko akibivuga mu nama ibindi bihugu vyacu bimwiyamiriza bitari bike harimo za Ethiopia harimo za nabibonye vyinshi nuko ntashiye kubidodagura vyerekana yuko uburundi bwigenga kandi bwo n'umutekano kandi yuko ivyerekeye kwabwa ubuhinga bw'ibyo shingiro bijanye n'ibihugu na kafanda yemeye ko umutekano wateye intambwe aremera ko twamwakiriye neza ni ukuvuga yuko rero zede ari husene yatanze yirorera yacitse ikimaramare muri iyo nama aricyo gituma ibyo yavuze byose atabikoreye ko tumusavye rero ko yose bikigongwe abarundi kuri ibyo n'uburundi kuri ibyo bintu yavuze ntava mera nka perezida wa amerika yagereranya ibihugu vya afurika n'amazirantoke mu nyuma yaremera asaba ikigongwe n'ubundi nabikore iruhande y'akamo gaterwa umunyamabanga mukuru wa onu ku bijanye n'ivyo vyegeranyo ku burundi iyo nama y'igihugu ijejwe gukinga no kurandurana n'imizi ihonyabwoko mu burundi ifise ubutumwa ku barundi ubwabo isaba abanyepolitike abarongoye amashirahamwe yigenga baba abari mu gihugu n'abari hanze y'igihugu kudasamazwa n'ibiri muri ivyo vyegeranyo bujumbura evariste nzikobanyanka ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
mu burundi hatanguje icese itorwa ry'umwigeme mwiza wo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani miss burundi eh, 2018 mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama barashima kw'ico gikorwa Eh, cama kibuka umwaka utashe bagasaba ko cobandanya kiba akarorero mu gutanga ishusho nziza y'akaranga k'uburundi n'umurundi kazi ibindi kuri iyi nkuru twumvirize umumenyeshamakuru wacu raymond zimana Iganwa rigira gatatu ryo gutora umwigeme mwiza mu Burundi ryatangujwe icese kuri uyu wa gatatu nkuko bishikirizwa n'umuvugizi w'ishiramwe Burundi event ritegura iryo higanwa guhera kuri uyu wa kane igenekerezo rya mbere ukwezi kwa gatatu gushika ku wa cumi na gatandatu ukwezi kwa kane hazoba hariko harandikwa abigeme bifuza kuzohiganwa Andre Hakizimana atubwira ibisabwa kugira wandikwe ubwame na mbere kuba ari umurundi kazi kuba afise imyaka iri hagati ya cumi n'umunani na mirongo ibiri n'itanu kuba ari canke aba mu burundi mu mwanya wo kwiyandikisha kuba ata kindi kintu yizera kurenga imbibe z'igihugu cacu muri ano mezi cumi n'abiri ari imbere nuko abwiza kuba ataribaruka akiri inkumi atarakora n'ubugeni abwiza kuba afise uburebure bw'imetero imwe na santimetero mirongo itandatu na zitanu n'imiburiburi abwirizwa kuba afise ibiro bitarenga mirongo itandatu abwirizwa kuba afise navuga igihagararo eh, ciza kigororotse guserukira imwe mu ntara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi uyo avugira ishirahamwe ritunganya higanwa rya Miss Burundi yemeza ko umwigeme azotsindira ico kibanza muri uno mwaka azoronka akarusho kuko ubushimwe bahora batanga bwongerejwe hambavu y'umuduga wahora utangwa azoronswa n'itongo umwigeme Miss Burundi azotahukana umuduga wo mu bwoko bwa Cactus hambavu y'uwo muduga umwigeme Miss Burundi azoronswa kandi tongo eh, ripima arzine ku mugwa mukuru wa politike w'igihugu cyacu Burundi ariwo Gitega hano twashatse yuko ushigikira umwigeme canke umukobwa w'umurundi kazi mverekeye eh, kuronka itongo kuko murazi mwese yuko gisanzwe ari ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu mu bushikiranganje bw'inkino n'imico kama barashima ko iryo higanwa ridasiba kuva ritanguye mu mwaka wa 2016 umuyobozi mukuru w'imico kama n'akaranga akaba yasabye abategura iryo higanwa kurushirizaho kugira ico gikorwa kibe akarorero mu kurata ishusho y'uburundi umurundi kazi n'imico kama y'uburundi Nous apprécions aujourd'hui à sa juste valeur la hauteur et la grandeur de aha leonard sinzinka yavuga ati turashima gushika ubu ubwiza bw'iki gikorwa gishira imbere ubwiza n'ubwenge bw'umukenyezi w'umurundi kazi tugasaba abagitegura faire de l'événement une plateforme tout touristique pour le tourisme endogène et international gukora kugira iki gikorwa gifasha igisata c'iratiro ry'igihugu abanyamitahe bahurumbira uburundi tubasabye kugumana intege kugira iki gikorwa cyame cerekana akaranga n'imico pour y'igihugu la diversité culturelle et de l'identité culturelle du pays.
uwatowe mu mwaka wa bibiri na cumi n'indwi ahamagarira abandi bigeme kudatinya ihiganwa ani bernice nikuze yemeza ko kuja muri iryo higanwa hari vyinshi umuntu ahigira uko bokwiyandikisha ku bwinshi kuko kuronka amahirwe yo gushobora kuba misi mubundi ni ibintu byiza biragufasha bitari bike mve mu buzima bwawe kandi iyo wiwejeje kunonsa nshasha amakandi naho utatsinda nibaza yuko kibi ni kudatimba ngo uje mu ihiganwa umaze kujayo urinda ubwoba uwo mukobwa wa modele kandi umaze gushikayo nturi ikindi kintu ubona yuko warushije abandi urimenya gusumba misi burundi cyangwa kuja mu ihiganwa rya misi burundi ni une bonne experience jewe nahaciye ni ukuri ndashima imana yashoboye kumpusa gushika ngaha anya kuko narahigiye byinshi naraharonkeye byinshi narahamenyeye byinshi abifuza kuja muri iryo higanwa bahawe iminsi mirongo ine n'itandatu yo kwiyandikisha ku magenekerezo ya mirongo ibiri n'umunani na mirongo ibiri n'icenda ukwezi kwa kane niho hazoca hatorwa abigeme baserukira intara zose z'igihugu abo nabo bakazoca bahiganwa mu kwezi kw'indwi kugira hatorwe umwigeme mwiza mu burundi wa bibiri na cumi n'umunani n'ivyegera vyiwe bibiri ihiganwa misi burundi rikaba ryatanguye mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu aho naho hakaba hatowe umwigeme Ange Berenice Ingabire mu mwaka wa 2017 naho atogwa Ani Berenice Nikuze ibujumbura Remonzi Imana ijwi rya Amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi rya amerika buri munsi kurikira videwo y'umunota umwe ku ijwi rya amerika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi rya amerika aderesi ni voa radiyo yacu videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika radiyo yacu
mu kiringo ca baba indwi zibiri impunzi za baba amajana abiri na mirongo ibiri na zine z'abanyekongo ziramaze gutaha zibwirwa ko impore yagarutse iwabo izo mpunzi zahora zari zarashwiragiye mu mihana itandukanye yo mu ntara ya rumonge mu burundi ibindi kuri iyi nkuru turabishikirizwa n'umumenyeshamakuru wacu fidelite yishatse izo mpunzi mu gutaha zumvise akamo k'umwami wabo mu karere ka fizi ahitwa ibugari aho amaze iminsi ababwira ko iwabo impore yagarutse mbere amaze iminsi aza kubitorera afise n'amato abasubiza mu mihana yabo ku buntu ariko rero uyo mwami abagabisha ko ikiringo gisigaye cyo kubatwara giharuye kisesamvano katari umwami w'ubugari
twafashe ingingo kugana n'abarongozi b'intara ya rumonge kubera ko hariho abasi kuja amakambi ubu dusigaranye ikiringo cy'iminsi ine gusa duheze kubatahukana abadashaka gutaha nibajya mu ikambi abadashaka kuja mu ikambi nabo nibiyandikisha ku barongozi b'intara kugira bahabe nk'abanyamahanga bakurikije amategeko
bamwe muri izo mpunzi bashaka gutatwa basanze bagandagaje ahitwa ibanda ku kivuko cy'ikiyaga cya tanganyika baje kwiyandikisha muri bo hari hagwiriyemwo abakenyezi n'abana bose bamwe ba baba mirongo itanu twabonye ari bafite igishika cyo gutaha niyumva neza muhira ni heza ngira nsubire iwacu hari n'abandi bari bagifise amakenga nahejeje kwiyandikisha ngomba ngabikora bingene hameze hatekanye nzogumayo hadatekanye twabajije zimwe muri izo mpunzi twasanze zigira zitahe icyatumye batihutiye kuja mu makambi yazigenewe nk'uko bagenzi babo babikoze hari abatubwiye ko babitumwe n'ubuzima bubi buri mu makambi ubuzima bwo mu ikambi ntibworoshe nta n'indagara mbisi turonka iminsi yose ibiharage hari tubayeho neza dufungura indagara mbisi n'ubugari bw'imyumbati ariko ino umutsima w'ibigori n'ibiharage tabyumenyereye
amakuru dukura ku mwami w'ubugari akongera akemezwa na buramatari w'intara ya rumonge muri iyo ntara impunzi z'abanyekongo zagiye mu mihana y'abantu ziharugwa mu bihumbi bitatu bikaboneka kandi ko hari ubusumbasumbane hagati y'igitigiri c'abahari n'ic'abataha kukaba nkako ku kiringo ca baba indwi zibiri abangana amajana ya mirongo ibiri na bane nibo bonyene bari bamaze guhunguka nk'uko bivugwa n'igipolisi gicungera imbibe mu ntara ya rumonge ari naho habarizwa abinjira n'abasohoka baciye kivuko ca rumonge mu maniko bw'igihugu c'uburundi ku wa kabiri naho urutonde rw'abashaka gutaha rwarenga gato mirongo umunani hari bamwe mu mpunzi twaganiriye hari bamwe mu mpunzi twaganiriye batashimye ko tubafata amajwi badashaka gutaha y'amara bahagira amakenga ko buca batahukanwa ku nguvu canke bagafungwa hamwe buramuka banse kuja mu makambi abo rero buramatari b'intara ya rumonge juvenal bigirimana arabahumuriza ukuvuga badashaka gusubira inyuma mu burundi ntibirukana uwahunze mugabo uwahunze abimenyeshe abari mu kuri babimenye bati uyu ni mpunzi uwutahunze nawe aje kuba mu burundi babimenyeshe tubimenye arondere za mpapuro zisaba yuko yoba mu burundi azirondere mugabo ntiyagire uvuga ngo nta na kimwe nokora muri ivyo ngo ngume mu gihugu uko nyene urumva ko bigoye hisunzwe ibiharuro biva mu gipolisi kigenzura abinjira n'abasohoka mu ntara ya rumonge kuva intambara zihuza abagwanyi b'abamayimayi n'igisirikare ca kongo batanywe mu mitwe mu mpera z'ukwezi kwa mbere impunzi ziharugwa ku bihumbi indwi n'amajana indwi arenga zarakiwe mu ntara ya rumonge muri bo harimo abanyekongo baharugwa ibihumbi bitanu n'amajana arenga hamwe n'abarundi basanzwe baba ibubwari barenga igihumbi nabo nyine bakaba baciye bahungira mu burundi hagati aho ku ruhande rumwe hariho abahunguka ku rundi naho hakabaho abagihunga aho ni mu gihe kuva ku itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa kabiri gushika ku munsi wa kabiri itariki mirongo ibiri n'indwi impunzi zishika kuri mirongo itatu na zibiri zarakiriwe ku kivuko ca rumonge ku mugwa mukuru w'intara ya rumonge fidelite yishatse ijwi rya amerika murika murikira ukuri
mbega ukuri kuzinda ikinyoma mbega ineza yotsinda inabi tworengera gute ibidutandukanya ngo dusenyere ku mugozi umwe inyishu ni mu gikino murikira ukuri mugiye kuba mukurikira kuri radiyo ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu kuva isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba murikira ukuri ni igikino mutegurirwa na rabenevolenshi urakeneye kumenya inkuru y'abaseruko n'abarengera isango ntigutange murika murikira ukuri
radiyo ijwi rya amerika i washington dc diyabete ni imwe mu ndwara zigeramiye isi ikaba n'imwe mu ziyongera zibandanya guhitana abantu muri raporo yaryo y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ishami ry'ishyirahamwe onu ryitaho amagara y'abantu ku isi oms ryaragaragaje ko abantu bakuze miliyoni amajana ane na mirongo ibiri na babiri bari barwaye diyabete uko umwaka utashe umuriyoni umwe n'ibihumbi amajana atandatu bapfa bahitanywe n'iyo ndwara mu kiganiro muri isanga mu kanya mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye kuri iyi ndwara n'umuyobozi ashinzwe kugwanya iyi ndwara mu kigo cy'igihugu gishinzwe amagara y'abantu mu Rwanda ni muganga Simon Pierre Niyonsenga atangura asobanura indwara ya diyabete iyo ariyo indwara ya diyabete abantu bakunda kumenya cyane mu kinyarwanda bavuga ngo ni indwara y'isukari ariko mu magambo make kuko iba ari isukari yabaye nyinshi mu gipimo mu bipimo bigaragara ndetse no ku mubiri w'umuntu bikaba byagaragara ibyo bintu rero biba umuntu avuga ko arwara indwara ya diyabete iyo impindura impindura ni imyinya imwe mu mubiri w'umuntu inaniwe kuvumbura umusemburo witwa insuline uwo musemburo rero niba ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri cyangwa se uwo musemburo yaba awufite ukaba udashobora gukoreshwa neza mu mubiri w'umuntu noneho bigatuma igipimo cy'isukari cyiyongera mu mubiri w'umuntu ni ukuvuga ngo ijambo nyamukuru umuntu yafata abangaha ni iyo nyama yitwa impindura ndetse n'uwo musemburo usohora iyo nyama rero ishobora gusohora umusemburo mukeya cyangwa se ntinawusohore bityo rero ibyo bipimo bikaza kuba byinshi cyane mu mubiri w'umuntu nibwo umuntu avuga ko arwaye indwara ya diyabete ndetse n'agiye kwa muganga ibipimo by'isukari biba biri hejuru cyane ndetse hari n'aho agira akagaragaza ibimenyetso kuko by'umuntu urwaye indwara ya diyabete ibyo bimenyetso ni ibihe byakwereka umuntu ko arwaye diyabete
igipimo nyacyo cyakora ko umuntu arwaye diyabete ni uko aba yagiye kwa muganga bakamupima rwose bakamubwira ko arwaye iyo diyabete ariko koko hari ibimenyetso ushobora kubona ushobora kwibonaho cyangwa ukabona ku muntu ukaba wajya kwa muganga cyangwa se biragaragaza ko ushobora kuba urwaye iyo ndwara ya diyabete muri ibyo bimenyetso harimo kwihagarika cyane bidasanzwe kugira inyota nyinshi cyane idahagarara rwose ku buryo umuntu ashobora no kubyuka nijoro cyangwa se n'ubwo abantu babona wenda hakonje cyangwa se nta kintu yakoze akaba afite inyota cyane inzara idasanzwe ndetse n'umuntu akabasha no gukomeza kugira inzara arimo no kurya akagira n'umunaniro ukabije ndetse n'iyo bimaze gukomera cyane rero hari n'igihe umuntu agira ibicezi mu maso ntabone neza yagira nk'ibyago byo gukomereka yarwara igisebe ntikibe cyakira yewe hari n'ubwo umuntu ashobora kuba nk'uko twavuze kurya cyane ariko ukarya cyane kandi ugatana ibiro cyane n'ibiro bigatakara kandi urimo no kurya ibyo ni bimwe mu bimenyetso bikunda kugaragara ku muntu urwaye indwara ya diyabete
none ibi bimenyetso bigaragara ku muntu wamaze gufatwa n'indwara ya diyabete cyangwa na mbere y'uko iyo ndwara yigaragaza hari ikintu yabona gishobora kuba cyamwereka ko akeneye kujya kwisuzumisha yewe izi ndwara rero indwara ya diyabete kimwe n'izindi ndwara zitandura indwara bita indwara karande zihuriye ku kintu kimwe kandi aricyo kibi iyo ibimenyetso byagaragaye uba wageze kure warwaye iyo ndwara ni ukuvuga ngo bigaragara ku muntu urwaye iyo ndwara ibyiza rero ni uko umuntu yajya azisuzumisha nyine hakiri kare atari yagira ibyo bimenyetso cyangwa se wabona hari ikintu kidasanzwe ku mubiri wawe ukihutira kujya kwa muganga kuko ibimenyetso iyo byaje akenshi ah, uba ugeze mu bihe bibi kuko uba watangiye kurwara iyo ndwara kandi n'indwara zidakira iyi ndwara rero uko urimo kubitubwira iyi nyama y'impindura buri wese arayifite abantu bari bamaze kutwandikira bamwe kuri facebook bari barimo ba- basa nk'abavuga ngo iyi ndwara ya diyabete ni indwara y'abantu b'abakire barya ibintu birimo amasukari nagira ngo mugire ikintu mwababwira muri aka kanya Eh, abantu benshi niko babitekereza Ah, ndetse ndabagira n'ahantu babihera kuko usanga yibanze mu mijyi cyane kurusha uko tuyisanga mu mu biturage ariko nubwo yibanda ku bantu bo mu mujyi cyane akaba aribo wasanga wenda aribo twita abakire nk'uko urimo kubivuga hariho abantu b'abakire benshi batuye ariko no mu cyaro ahantu hose barayirwara ni ukuvuga ngo ntabwo ari indwara y'abakire ni indwara ifata abantu bose waba ukize waba ukennye waba umwana waba umuntu mukuru waba umugabo cyangwa umugore ni indwara rwose iboneka mu byiciro byose Na- nakubwiza ukuri nk'abantu dukora nko- eh, nko kwa muganga cyangwa se duhura n'abarwayi cyane izo nzego zose tuzisangamo abarwayi tubasanga mu bitaro by'i kigali cyangwa mu bigo nderabuzima by'i kigali kimwe n'uko tubasanga ah, mu bigo nderabuzima byo mu giturage ni ni indwara ishobora gufata umuntu uwo ari we wese aho ari hose Eh, aho twitaye ngo ni- ni indwara y'abanyamujyi byari ibintu abantu batekerezaga cyane ariko ah, ntabwo ariko bimeze none iyi ndwara uravuga mu abantu mubona mu bitaro iyi ndwara iravurwa ikaba yakira Ya, indwara ya diyabete ni indwara ishobora kwitwa kwitabwaho nk'igihe iki- itwara umuntu ariko ntabwo bishatse kuba ko uba wayikize Ah, iyo ukimenya ko urwaye indwara ya diyabete umuntu agerageza gukurikira inama za muganga bityo ntagire ingaruka za- zimugeraho Ah, ubwo turaza no kuvuga ku- kuri zimwe mu ngaruka kuko ni indwara mbi cyane igira ingaruka zikabije cyane ndetse n'ibipimo uwikurikije inama z'umuganga uba ufite ubuzima bumeze nk'ubw'abandi bantu bose basanzwe ndetse na bya bipimo by'isukari biba biri mu mubiri wawe by'amaraso ah, by'isukari nyinshi mu mubiri wawe bikaba byagaruka bikaba byakwegera ibipimo by'umuntu usanzwe utarwaye indwara ya diyabete ariko ni indwara itavurwa ngo ikire kugeza uyu munsi Mm. ubundi mm, nk'abaganga uko mukunze kubitubwira muvuga ko kwirinda biruta kwivuza hari icyo umuntu yakora kugira ngo akumire iyo ndwara cyangwa se igihe yamaze kubona ibimenyetso bibe byahagarara ntazafatwe n'iyo ndwara ya diyabete yego koko ko twe ku- dukunda kubivuga ko kwi- kwirinda biruta kwivuza ah, kandi nabyo byiza iyi ndwara ya diyabete ah, kugira ngo tumenye ukuntu twayirinda cyangwa se n'ibintu biyitera ah, tubanza kumenya amoko y'ingenzi agize indwara ya diyabete kuko hariho amoko ah, byoroshye kuba wayirinda ariko hari n'ayandi rwose u- nta ruhare ubigiramo ukaba ushobora kuyirwara Ah, ayo moko rero diyabete ifite ame- amoko atatu y'ingenzi hari diyabete bi- yo mu bwoko bwa mbere ah, iterwa n'uko impindura idakora uwo musemburo wa insuline nk'uko twahoze tubivuga ni ukuvuga ngo ni umubiri w'umuntu udakora icyo kintu ni ukuvuga ngo kugeza n'uyu munsi ntabwo hari hamenye icya- igitera eh, kuba iyo mpindura idakora uwo musemburo ariko nta nta kintu twabikoraho kuko ni uko umuntu ashobora kuvuka agasanga ah, iyo mpindura ye ntabwo ikora uwo musemburo ushinzwe kuringaniza ibipimo by'isukari mu mubiri Eh, ndetse n'ubu bwoko cyane cyane bukunda kugaragara mu bantu bakiri batoya abana batoya cyangwa se eh, n'abantu bo- b'urubyiruko nibo hakunda kwigaragazamo iyo ndwara niyo ikunda kugaragara Ah, ubwoko bwa kabiri ah, buterwa n'uko eh, ya mpindura koko wari uyifite yari- ya- yakoraga ariko igihe kirageze ah, itangiye gu- kuvubura wa musemburo mukeya mu mubiri w'umuntu cyangwa se wa musemburo irawusohora ariko umubiri ntushobore kuwukoresha neza ibyo rero akenshi nibyo biba bifite icyabiteye ku mubiri w'umuntu ah, kubona impindura yawe yakoraga cyangwa se n'umubiri wawe wakiraga iyo insuline neza uwo musemburo ariko igihe kimwe bigahagarara ntushobore kuba bigikora akenshi rero ibitera ibyo eh, ibyo bibazo nibyo byaramenyekanye ni nabyo dushishikariza abantu kwirinda kugira ngo be kurwara iyo ndwara Ah, kuko abantu bari mu mu cyiciro cya kabiri cya cy'indwara ya diyabete nibo benshi abantu barenga mirongo icyenda ku ijana barwaye diyabete bari muri iki cyiciro bishatse kuba ko ari ibintu baba baragizemo uruhare kugira ngo barware iyi ndwara ya diyabete Ah, muri ibyo bintu rero twa- twavuga ibi- ibijyanye n'imirire cyane cyane nk'uko wari wabivuze kare ngo abanyamugi nyine barya ibintu birimo amasukari menshi cyangwa se ni ukuvuga ngo eh, dukangurira abantu kurya imbuto cyane ndetse n'imboga na ya sukari ntabwo tu- tubwira abantu kureka kuyinywa kuko umubiri w'isukari umubiri w'umuntu kugira ngo ukore ah, uba ukeneye isukari kugira ngo ushobore kugira imbaraga ariko rero umuntu akanywa ibingana n'ibyo ashoboye gukoresha ahari ndi buze kurangira no kusobanura cyane ariko bishatse kuvuga ko niba dufashe urugero rw'umuntu ubyuka mu gitondo akanywa icyayi n'umugati akarya umureti akanywa ibintu byose ah, rwose byinshi cyane agasohoka akicara mu modoka ikamutwara ikamugeza ku kazi akagenda akicara mu biro ah, saa yine eh, agatambuka icyayi akongera akanywa saa sita agataha akarya ku mugoroba bigaca agaca mu kabari uko nguko ni ukuvuga ngo uba ushyiramo ibintu byinshi mu mubiri wawe umubiri udashobora gukoresha ibyo rero nibyo bimara igihe bikagutera iyo ndwara ya diyabete bakaba niyo mpamvu dukangurira abantu rero nyine kurya koko ah, indyo nziza iboneye cyane cyane higanjemo imboga n'imbuto ye icyo ni kimwe cya mbere cyane n'imirire ikindi cya kabiri ni ukureka kunywa inzoga nyinshi kugabanya kunywa inzoga nyinshi inzoga nyinshi rero nazo ziri mu bitera nyine iyo ndwara ya diyabete yo mu bwoko bwa kabiri ni byiza ko umuntu yagabanya izo nzoga cyangwa se rwose akazireka burundu kuko ubwo urimo guca ukubiri n'icyagutera iyo ndwara Ah, ikindi cya gatatu ni itabi n'ubushakashatsi ndetse n'aho tugenda tuba du- n'abantu tuba tubana buri wese iyo atekereje Eh, abantu azi banywa itabi uba usanga bashobora kuba barwaye bagira ngo bakazarwara ino ndwara ya diyabete icya kane umuntu ashobora gu- gushishikariza nanone abantu ni ugukora imyitozo ngororamubiri kugira ngo ushobore kugabanya ibiro byinshi Mu- abantu bafite umubyibuho ukabije nabo baba bafite ibyago byinshi byo kurwara iyo ndwara ya diyabete ubwo rero bishatse kuvuga ko umuntu ukora imyitozo ngororamubiri ibyo biro biragabanuka ndetse n'amaraso cyangwa se n'umubiri w'umuntu umera neza iyo umuntu akora imyitozo ngororamubiri ye
ndahana ibituma mahama mahama nagomba mbaze none yuko numva uko ariko muravuga buriya umuntu anywa itabi arashobora kurwara diyabete cyane muganga yaravuze ko ari kimwe mu bintu umuntu agomba kwirinda kuko ashobora kugera aho ngaho akarwara diyabete na kanseri ahubwo
ngo impamvu mbajije gutyo jyewe nsanzwe nsanzwe nywa itabi ariko haragera igihe genda rimwe ugasanga ndateguye ese byaba biva kuki urateganya kurivaho cyangwa kurikomeza
oya nyine nagomba numve impanuro mushobora kumva
Mhm. reka muganga gusubize Ama- Ye, hari ikindi Eh, hama eh, hama ikindi none buriya diyabete iyo umuntu dufite adakunda kunywa dufite nk'ibintu birimo isukari arashobora kurwara diyabete kunywa itabi biri mu bintu bitera indwara ya diyabete ndetse ntabwo ari na diyabete bitera gusa indwara z'umutima na kanseri itabi Mm.
rwose ni ikintu kibi muri bino bintu by'indwara zitandura ndetse ah, ujya ubona ko na leta cyangwa se n'ahandi hose baba bati ntimukanywere itabi mu ruhame ah, ntimukagende mutumura aho abandi mwese kuko nyine baba bazi ko wowe unyoye Ah, rikazagutera iyo ndwara ariko atari byiza ko n'umuntu uzahumeka uwo mwuka azayirwara azarwara iyo ndwara kandi atarinyoye ni ngombwa kugira ngo leta cyangwa se n'isi yose ifate icyo cyemezo ni uko iryo tabi koko riba ari ribi ku buzima bw'umuntu yaba ari urinywa ndetse n'uwo umuntu ashaka umwotsi wose w'iryo tabi kugeraho Ah, wabaje nanone ngo umuntu utanywa ibintu birimo isukari ngo ashaka kurwara indwara ya diyabete birashoboka kuko ah, isukari ntabwo aricyo cyonyine twasanze gitera iyi ndwara ya diyabete Ah, twavuze ibitabi twavuze inzoga ndetse twavuze no ku n'umubyibuho ukabije Eh, izo nama mu mpaye ndumva ni nziza birasa nk'inama muganga yigeze kumpa ariko muga hari hageze igihe numva nyine biransize noneho ndakomeza ndasiba ndarinywa ariko muga numva umengo narihagarika burundu Mm, ngo urumva ko ibyo wakungukiramo urihagaritse biruta ibyo wungukiramo utumuye udusegereti tungahe yego cyane
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye dushimiye enjeniyeri yadufashije mu buhinga bw'ibyuma hamwe na fazil gebeyehu yashyize hamwe ibi biganiro n'amakuru twabashikirije kuri iyi saha ayo makuru mwashyikirijwe na angel fide niyo ngabo ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi ndabatumira kubandanya mutwumviriza mu biganiro byacu bikurikira kuri radiyo yanyu radiyo ijwi rya amerika